iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri twongerera kubaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika kuri uyu munsi w'icyumweru twamatatewe n'uruzuba inzara n'ibindi byose byama byadushikiye ngaha nta kintu twifashije nta kintu dufata iyo nzara yose twayitewe n'uruzuba twararimye imyumbati iruma imbuto zose ziruma abo ni bamwe mu bageze mu zabukuru bo muri komine gihanga y'intara ya bubanza mu burundi bataka inzara narigaga nuko mfata ku ngufu nyine ndangije ndaza ndababwira ngo ndatwite barangije nyine barambwira ntabwo tugushaka mu rugo ndagenda nkajya ndara aho mbonye wowe ni umwe mu bakobwa bahohotewe avuga ku buzima bugoye yabayemo nyuma yo gutereranwa n'umuryango izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya turabararitse rero mube hafi ya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho bamwe mu banyagihugu bageze mu zabukuru bo ku mutumba wa kagwema muri komine gihanga mu ntara ya bubanza basaba leta n'abagiraneza kubabonera imfashanyo zo kwibeshaho icyo cyifuzo bagitanze muri izi mpera z'icyumweru igihe radiyo isanganiro imwe mu maradiyo yigenga mu burundi yari yagemuriye ibiribwa abasaga ijana abasaza n'abakecuru bo ku mutumba wa kagwema umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nziko banyanka adufitiye inkuru irambuye abo bageze mu zabukuru bo ku mutumba kagwema bavuga ko bugarijwe na kigoyi kubera kuburiwe ifungurwa naho batakibasha gufata isuka kugira barime bavuga ko ikigoyi kibageramiye kubera imvura yataze muri ako gace ko mu kiyaya ca komine gihanga hano oya ntibyifashe neza cane kubera ivyerekeye uruzuba cane dukunda kuronka akavura hanyuma inzara igaca idutera urabona ikiza c'izuba ryaratse vya bikoko vyaraje ubu ndaho duhagaze twebwe hano twamatatewe n'uruzuba inzara n'ibindi byose byama byadushikiye ngaha nta kintu twifashije nta kintu dufata nta kintu dufite na gitoya cyokirira ngo kiradushigikiye iyo nzara yose twayitewe n'uruzuba twararimye imyumbati iruma imbuto zose ziruma aho umuntu ararara yubamye kuri uyu wa gatanu radiyo isanganiro imwe mu maradiyo yigenga yo mu burundi yari yashiriye imfashanyo bamwe mu bageze mu zabukuru bagera ku ijana bo ku mutumba kagwema silver ntakarutimana arongoye iyo radiyo yari iramutse ihimbaza imyaka cumi n'itanu imaze isamirana yashikirije igituma bariyumviriye kwifadikanya n'abageze mu zabukuru kino gihugu caciye mu ngorane nyinshi abantu bakeneye abafasha ni benshi si n'imfashanyo ahubwo ni nk'ikimenyetso cerekana umutima tuba dufise mu kubaka amahoro muri kino gihugu nta mahoro rero ashoboka iyo hari abantu bagowe abandi ugasanga bararirimba twibutse rero abantu baba bagorewe ahantu kubera ko bageze mu zabukuru kubera ko dushaka ko amahoro tuyubakira hamwe abato abakuze n'abariko barasaza badutangiye imbere ni ukugira ngo twibutse umuntu wese agize ico yishoboje ko akwiye kwibuka mugenzi we abaronkejwe iyo mfashanyo igizwe n'ibifungurwa barayikengurutse baca batera kamo abandi bagira neza kubagarukirako umwami abahezagire kuko nta wundi yobahazagira atari databuja mukuru tubasaba ko nabo botugeraho umwami nabo yobahezagira ndakakiriye neza kuko na kare nari nshonje none bankikije inzara akamunotera andi mashyirahamwe n'ubundi bogaruka bakatwibuka namwe bwe mukazogumuko mutwibuka ndakakira neza cane ahubwo imana ibazigame kuko mwaje kutugarukirako twese twari tumerewe nabi boze bakatugarukirako vy'ukuri turageramiwe n'uwurongoye zone gihanga yakengurutse iyo mfashanyo igizwe n'ibiharage ifu y'imyumbati umunyu amasabune n'amata vyatanzwe na radiyo isanganiro kuri abo bageze mu zabukuru bahize shadrake laurent agatera kamo abandi bagira neza kugarukira ku batishoboye na cane cane abageze mu zabukuru nk'uko radiyo y'isanganiro yaraye ibikoze imiryango ijana iyo yo numva naho haba hageze mu irima yo ntishobora kurima eh, ni imiryango usanga ikuze cyane tugasaba yuko ayandi mashirahamwe yo gufashanya canke n'ayandi maradiyo tugasaba ko iki gikorwa iradiyo isanganiro ikoze bigarukira ku bantu bageze mu zabukuru ko coba akarorero kugira ngo n'abandi nabo bikubita agashi kugira ngo bagarageze bagarukire mu bantu aho bari hose batagishoboye gukubita isuka batagishobora no kuja kurondera ibyo bafungura kugira ngo eh, ubuzima bwa benegihugu bubandanye bumera neza ku mutumba kagwema haharurwa abanyagihugu barenga ibihumbi indwi kente marke arongoye uwo mutumba yabwijwe rya amerika ko abageze mu zabukuru batagira gifasha bangana n'ica gatatu c'abarongoye ku mutumba kagwema wa komine gihanga intara bubanza evariste nziko banyanka ijwi rya amerika turagushimiye cyane evariste kuri iyi nkuru uduhaye
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti mwese mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu rero tubikomereze mu rwanda inzego zinyuranye zirwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane irikorerwa abana zihangayikishijwe n'umubare ukiri hejuru w'abana bahohoterwa izi nzego zivuga ko bibabaje kuba hari imiryango iterera aba- itererana abana b'abakobwa basambanijwe ku gahato bikaba byabatera kwica cyangwa se kujugunya abo babyaye ni inkuru ya mugenzi wacu claude ganza munyamagana imiryango inyuranye itegamiye kuri leta kimwe n'inzego bwite za leta zirimo minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire inzego z'ubuvuzi iz'ibanze n'iz'umutekano zahuriye hamwe ziganira ku cyakorwa mu gukumira ihohoterwa rikorerwa abana n'abagore rikomeza kugaragara mu bice binyuranye by'igihugu hari abasanga ihohoterwa rikorerwa mu miryango ariryo ritiza umurindi rikorerwa ahandi kandi abakabaye abarezi nabo bari mu bahohotera bo bakabaye baha uburere uyu ni major dr kanyankore william uyobora ibitaro bya gisenyi uvuga ko imibare bakusanyije mu myaka itatu ishize yerekana ko abana b'abakobwa bahohotewe biganjemo abari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya cumi n'ine na cumi n'irindwi hari abana bakurana umuco w'ihohotera kuko nabo bahohotewe umwana agakura ahohotera abandi ukibaza n'ibiti byagenze gute kumbe nawe bagiye bamuhohotera ababyeyi dufite uruhare cyane rwo kubona abana bahohoterwa batereranye abana babareresha abakozi abana babaye ab'abakozi abana babaye ab'abaturanyi abana babaye b'umuhanda kandi ababyeyi bariho nta kwezi kurashira nyakubahwa senateri tito yari hano mu karere kacu aduha imibare yakuye muri ngira ngo ni ingororero nuba ntibeshye cyangwa rutsiro atugaragariza abana bagera ku hafi igihumbi magana atanu b'abakobwa basamye mu mezi atarenze atatu twagiye dutangazwa n'abarimu bafata abana bigisha ni agahomamunwa kubona umwarimu yigisha umwana ariko mu mutwe we harimo no kumusambanya bamwe bakanatoroka ari ukumva umuntu ngo amaze imyaka ibiri yateye abakobwa batanu inda muri rusizi aba i kigali afite n'akazi arigisha ukamusanga noneho arigisha no mu mashuri ya leta n'abihaye imana abantu banabimenye bagatangira no kumuha protection nk'umwarimu mwiza se yafata abana ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni ikibazo imwe mu miryango itagengwa na leta ivuga ko kiri ku isi yose kandi ko leta z'ibihugu zikwiye kugihagurukira nubwo kugenza bene iki cyaha bihenze cyane kandi no kubona ibimenyetso atari ibyoroshye cyane ko hari n'abadatinyuka kuvuga ko basambanyijwe ku gahato madame fatulo uhagarariye un women mu rwanda avuga ko hari abashobora kumara ubuzima bwabo bwose ntawe bahingukirije ko basambanyijwe ku gahato La violence basée sur le genre affecte une umugore femme umwe muri sur trois batatu mu durant gihe cye leur cyo vie.
kuba ahura n'ihohoterwa Donc, on a rishingiye ku 30% des gitsina femmes et bivuze ko filles mirongo qui itatu ku vivent ijana avec by'abagore n'abakobwa sont bahura affectées n'irihohoterwa par mu cette mibereho yabo violence-là.
ni ihohoterwa Ces ritavangura violences ne imyaka reconnaissent yemwe pas n'abana bari l'âge, hagati même des y'umwaka umwe enfants n'ibiri entre barahohoterwa eux et ntirinashingira douze ans.
ku ruhu cyangwa amashuri Ça ne connaît pas le niveau d'éducation.
madame fatu avuga ko benshi bahitamo guceceka kuko batinya ko nibanabivuga bitaza kwizerwa ariko ubu ngo nibura kwamagana ihohoterwa binyuze mu itangazamakuru no muri za sinema hari abo bitinyura bakavuga aha aratanga urugero agira ati Et il y a une dame de 90 ans qui a dit qu'elle avait été violée.
hari umugore w'imyaka mirongo icyenda wavuze ko yasambanyijwe ku gahato afite imyaka makumyabiri ariko ntiyigeze agira intege zo kubivuga ariko nibura kuko ubu abantu babyumva yarabivuze ararira kuko yibutse uko byamuhungabanyije kandi byanagize ingaruka ku rugo rwe ariko ntiyigeze anabihishurira umugabo we icyo kibazo cy'ihungabana nacyo dukwiye kugihagurukira du traumatisme qui est très importante et que nous devons prendre en charge.
imyitwarire y'umuryango nyuma y'uko umwe mu bana babo ahohotewe nayo ngo iteye inkeke kuko abatari bake bibagendekera nk'uko uyu mwana w'umukobwa bitangaho ubuhamya narigaga nuko mfata ku ngufu nyine ndangije ndaza ndababwira ngo ndatwite barangije nyine barambwira ntabwo tugushaka mu rugo ndagenda nkajya ndara aho mbonye bakajya bankubita nkarara hanze nuko nyine ngeze aho ndabyara maze icyumweru mvuye kwa muganga nabwo baranyirukana ibibazo nk'ibi byo gutereranwa n'imiryango mu gihe aba bana b'abakobwa baba bagomba kwita ku bana nabo bibarutse ngo biremerera benshi ku buryo hari abananirwa kubyihanganira bagafata ibyemezo bisharira kandi mu by'ukuri bigayitse major dr kanyankore aba bakobwa tuvuga iyo amaze gukubita hasi umwana u- urebye nabi nubwo yaba ari mu bitaro arahaguruka akamuta iyo ari mu giturage amujugunya ku muhanda ubwo n'ugize impuhwe amushyira ku muhanda akamurambika abandi bakamutora wa wundi warakaye cyane aramufata akamujugunya muri tuwarete hari n'uwejo bundi twakuye muri sebeya ngira ngo dpc hano ya mbere umuhamya duhora dutora imirambo muri sebeya y'impinja imibare dukesha ibitaro bya gisenyi byonyine y'abahohotewe bishingiye ku gitsina yerekana ko abagannye ibi bitaro mu bihumbi bibiri na cumi na kane bari magana abiri na mirongo itanu na batatu baba magana abiri na mirongo itatu n'icyenda mu mwaka wakurikiyeho mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu barazamutse ba magana abiri na mirongo irindwi n'umwe naho kugeza mu kwezi kwa cumi na kumwe k'uyu mwaka ibi bitaro byari bimaze kwakira abagera kuri magana abiri na mirongo itanu na batandatu imibare bavuga ko ishobora kuba irutiye cyane kuko hakiri abatinya kuvuga ko bahohotewe claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza nda niko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
ikaze nigwanye bakunzi b'ikiganiro ntorere kazoza mushikirizwa na studio ijambo ku ijwi rya amerika jerome niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize kugikurikirana mu rwezi mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe uruhara rw'ingendo yo kunywanisha no kumvikanisha abantu mu gutatura amatati na cyane cyane amatati y'amatongo mu karere k'ibiyaga binini turi i bukavu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho turi kumwe n'abatumire batatu reka mbere ndabasabe bidondore jewe nitwa denizo habonimana nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'abashingantahe mu burundi urakoze bidondore nawe mufasa murakoze jeni nzoyisaba urida nkaba ndi umuhuza mu burundi mu ntara ya makamba komine kibago nigishijwe mva mu rwego rwa senitebe
ubundi turi kumwe nawe nyine yidondore jewe nitwa macumi damye nkaba ndi umunyamabanga ntayegayezwa w'umugwi w'igihugu ujejwe ibibazo by'amatongo mu burundi murakoze cyane reka rero tuduge ku ijambo mpere ku mushinga nawe deni aha ko muri bukavu muri repubulika ya demokarasi ya kongo mwasa n'abari mu ikoraniro mwari mu biki turi mu ikoraniro rihuza abahuza abahuza abantu mu matati y'amatongo mu bihugu u Burundi u Rwanda na n'intara za Kivu ya ruguru n'iyepfo
none twavuga ko ku ruhande rw'uburundi hari bande ku ruhande rw'uburundi hariho abaserukira abashingantahe abaserukira sentebe n'abaserukira amashyirahamwe yigenga murakoze reka nsubire rero kwa damiyano macumi uvuze uti uri umunyamabanga ntihegayezwa umugwi ujejwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'itunganywa ry'amatongo mu burundi mbega none wewe ngaha muri ino koraniro waje kabuki
muri ino koraniro nari naherekeje aba bahuza mu bibazo by'amatongo ariko na jewe nari naje kugira ngo nige ndabe mu bindi bihugu duhana imbibe u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ukuntu ibibazo by'amatongo bariko barabitunganya
reka nsubire kwa wa mupfasoni umupfasoni wavuze yuko waronse inyigisho zo kunywanisha abantu uturuka mu mugwi sentebe nawe akaba ari umugwi w'igihugu ujyaje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo mbega wewe none kuva uronse izo nyigisho hari abo umaze gutatura ego cyane hari abo maze gutatura nk'abantu benshi mu mibano bari babanye nabi narabahuje kandi baranyumvira hanyuma hariho n'abandi b'amatongo twarabumvirije turabiyegereza nk'uko dusanzwe turabahuza hanyuma baratwumvira bigenda neza bo nyine ubwabo bariyumvikanira hanyuma gushyika ubu ni amahoro ino muri congo hari icyo ukuyeyo ego cyane nakuyeyo ubumenyi budasanzwe nitegereje hirya no hino mu gihugu cya congo n'u rwanda twarumvise ko hariho abunzi hanyuma haraboneka n'abandi bahuza nka twebwe abarundi twarunguranye ubumenyi bukomeye cyane gushyika ubu rero ngiye gushyika mu burundi hari ikindi kintu nzokongera ko mu buhuza bwanje murakoze umushinga deni uwari yaserukiye urwego rw'abashinga hano muri rino koraniro mpuzabihugu hari icyo hari agaseke wari wazanye ku ruhande rw'abashinga
ku ruhande rw'abashinga agaseke nari nazanye ni ingene abashinga ntahe mu burundi aribo basanzwe bahuza abantu basanzwe batatura amatati yo mu kibano yose harimo amatati y'amatongo akaba ari nayo ubu yasigaye ari menshi kandi akomeye cyane icyo nari naje ndabatekereye ni ukuwereka ingene mu burundi kuva na kera na rindi abashinga ntahe bamye bahuza abantu bakabavukanisha kubera ko mu kibano abantu iyo batase bateza kwitwararika yuko bateza kugumana babana abashinga ntayo bashinzwe rero kunywanisha aba bana uwumva abashinga ntayo ntaba agira ati n'abagabo gusa harimo n'abagore bari muri ino koraniro mu bashinga ntahe hariho abagabo batiwe n'abagore batiwe abagore batiwe ni abashinga ntahe ariko babita abafasoni mugo bose n'abashinga ntahe haje abashinga ntahe rero b'abagabo n'abashingantahe b'abagore aribo bafasoni kuvuga ko urwego rw'abashingantahe rudakumira abakenyetsi urwego rw'abashingantahe ntirushobora gukumira namba kuko umushingantahe ibanga ry'ubushingantahe rishobora kuronka umuntu wese afise umutima wo kwitanga umutima afise ubutungane afise umuntu w'intungane aba umugabo cyangwa umugore kuko ukuri ntikugira igitsina ukwihangana ntikugira itsina ukwitanga ntikugira igitsina mbe none nk'ubu mu gikorwa cyo kunywanisha abari mu matati cyane cyane aya matati y'amatongo mwavuze ntimusekane imitwe n'izindi nzego cyangwa abatowe oya ntidushobora gusekana imitwe kuko dusanzwe dukorera abanyagihugu turagerageza kumvikana hari aho bigorana gatoya umugabo impera n'imperuka dutegereza kumvikana kuko dushinzwe ibanga ryo kunywanisha abantu none mu bisanzwe imanza z'amatongo ntizijya mu masentare murabuza abantu kwitura amasentare rero ntitubabuza ariko abanyagihugu bonyine bashima cyane kwitura ubwa mbere abashinga ntaye bakabumviriza bakabumvikanisha bakanywanisha umushinga macumi damiyano uzerukiye urwego rwa leta wari muri rino koraniro mpuzabihugu mbega mu mategeko atunganya amatongo mu burundi iki kibanza iyi ngendo yo kunywanisha abantu idaciye mu masentare irahabwa ikibanza nk'uko nabivuze nsanzwe nkurikiranira hafi ibijyanye n'ihinduka ry'amategeko agenga iby'amatongo mu burundi muri iyi nama rero twarimwo i bukavu twabonye uruhara ukunywanisha amatati y'amatongo byogira mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo rero ko ari igikorwa nsanzwe nkurikiranira hafi nungutse byinshi kuko na jewe ngiye mu burundi gukora ibyo bishoboka kugira ngo uruhara rwo kunywanisha amatati y'amatongo rushobore kujya muri iryo hinduka ry'amategeko agenga amatongo na cyane cyane ko injyane z'amatongo mu burundi ari nyinshi cyane usanga amasentare yararengewe n'ibibazo by'amatongo rero tugiye gushira uruhara rwo kunywanisha amatati y'amatongo mu mategeko mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo mu burundi turi ko turagira izi nzego z'abahuza ziko ziravuka biciye muri izi nyigisho baronka ntimwibaza ko zishobora konona igikorwa cy'inzego za leta muri icyo gikorwa oya nibaza yuko izi nzego z'abahuza ziriko ziravuka zizokunganira inzego za leta zisanzwe zihari dusanzwe tuzi inzego za leta zitunganiriza abanyagihugu hariho inama yo ku mutumba igizwe n'abantu batanu iyo nayo iriko iratunganiriza abanyagihugu irashobora kwikora ku bashinga ntahe ikikora no kuri aba bahuza bamaze kuronka inyigisho mu bijanye n'ivy'amatongo mu makomine atari make kandi y'igihugu haramaze gushingwa urwego rw'abahuza rw'abasuzumyi e, b'amatongo mbe nk'iyo bishitse abo bahuza bo muri izo nzego nshasha ziriko ziravuka ubu bagatunganiriza abantu mwebwe nko ku ruhande rwa leta hari aho mwemeza ibyo bagize nk'amasezerano kugira ngo bazobigende mu gihe bene amatongo atanumwe agifise akarigangamuhogo bikagaragara yuko atanumwe acidoga iryo tongo ryiwe arashobora gusaba rikandikwa akarironkera urupapuro ndangatongo rwemewe n'amategeko kuko amatati aba ahari aba yamaze gutorerwa umuti
mufasoni urida kenshi tuzi abapfasoni b'abarundikazi nk'abantu rimwe na rimwe imico yagiye irakumira hari na bamwe ugasanga ubwabo baranyuzamo bakikumira muri iki gikorwa cy'ubuhuza abapfasoni twavuga ko baseruka baraseruka cyane kuko muri iki gikorwa cy'abahuza natwe abapfasoni tuzi imbere kanatsinda nta niyo byoca kuko iyo turi ko turakora icyo gikorwa cy'ubuhuza turi kumwe n'abagabo turagikora neza cyane hanyuma ibintu bikagenda neza ko mwari mu ikoraniro hari uturerero twaho abakenyezi baba baraserutse bakanywanisha abantu bari mu matati y'amatongo bikaboneka ego cyane na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi twarabonye aha mu rumonge hariho abapfasoni bahuje abantu bari bafitaniye amatati y'amatongo barabafasha bigenda neza barakorera ku cyo bari bababwiye kuko babahuje umwe wese akemera ati ibi bintu koko nibyo kuko hari uwahungutse n'umusango bibonekana ko umusango yavuga ati nguma muri iri tongo uwahungutse nawe ati ntashobora kurigumamwo kuko tutavukana nta n'icyo dupfana mbere mugabo abahuza barabigiyemo na cyane cyane abakenyezi hanyuma uwahungutse araronka itongo hanyuma n'umusangwa kandi nawe nyine araronka ahaba kuko nta munyagihugu wo komora bose n'abarundi murakoze umushinga nta edeni nzohabona imana hari intambamyi ubona nk'imwe cyangwa zibiri iyo bikibangamira igikorwa cy'izi nzego z'abahuza nshyashya ziriko ziravuka
izi nzego ziriko ziravuka intambamyi zoboneka nuko bishobora kuba bitorohera nko kuja kuraba abatase kuko no gushika aho batatiye kuko urazi ko uwuca urubanza rw'umusozi awicarako barashobora gukenera uburyo bwo gushika ku matongo cyangwa bagakenera uburyo bwo kuja baravugana hagati yabo ko urazi ubuye ibikorwa by'ubu bifashwa cyane cyane mu guhanahana amakuru mu kuvugana ni mu tuntu duto duto ariko nibaza ko ata ntamamyi zikomeye ziriho hari icyo mwosaba nimba ari ubutegetsi cyangwa ari amashyirahamwe asanzwe afata mu mugongo izi nzego z'abahuza ziriko ziravuka oya izi nzego ntibaza yuko icyo twosaba ubutegetsi ni uko buzireka zigakora neza zisanzuye abanyagihugu bazitura bakazitura ataco binona aya mashyirahamwe nka search for common ground uri dawe yasaba iki wewe kugira ngo igikorwa cy'umuhuza gitere imbere icyo noyasaba ubwa mbere ni ugushishikara kutugwiriza inyigisho kugira ngo turushirizeho kuronka ubumenyi burengeye ubu turose muri iki gihugu kibanyi cha demokarasi ya kongo macumi damiyano amaleta y'u Burundi na kongo n'u rwanda yofasha iki igikorwa cy'abahuza kugira ngo gitere imbere
ibi bihugu icyo byofasha inzego z'abahuza ni uko bubafata mu mugongo twarabonye yuko mu rwanda urwego rw'abahuza rufashwe mu mugongo no muri repubulika demokarasi ya kongo no mu burundi leta yogira kigoro igafata mu mugongo izi nzego z'abahuza na cyane cyane ko hari imigwi myinshi y'abahuza leta yogerageza ikabashyira hamwe kugira ngo bakore igikorwa gifite intumbero imico ntusaba amashyirahamwe ni uko yogira inyigisho nyinshi zikwiye ku migwi yose y'abahuza duhereye kuri urya rwego rwo ku mutumba rwatowe kuko nabo nabahuza mu matati menshi urwego rw'abashingantahe na urwego rw'abasuzumyi rw'amatongo ku mitumba n'urwego rwa senitebe rwashinzwe kugira ngo rutature amatati yavuye ku njyane z'ingwano Burundi bwagiye buracamo urakoze cyane ni kuri ako kamo turangirije ko kino kiganiro ntorere kazoza kikaba cyariko gisamiranira i Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho twari kumwe n'abatumire batatu umushinga nawe Deni Nzohabonimana nkaba ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro nanjye ndagushimiye kubona nta ijambo mufasoni urida nawe ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro murakoze nanjye ndabakengurukiye cyane kuba mudufashije muri kino kiganiro ubu nishimiye ni damiyano macumi ku ruhande rwa leta y'u Burundi ndagushimiye kuba bitabye kino biganiro murakoze namwe kuba mwadutumiye muri kino kiganiro abana ishimiye nimwebwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago ntorere kazoza ca studio ijambo gica ku ijwi rya amerika jerome niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuruhanirwa mu banyu no mu vyanyu naho gutaha
cari ikiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi hafi gusoza ibiganiro byacu tube tubumvise ariko aka karirimbo ka sauti sol kuri kosana
Bwana ni mokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Sina kuomba Mungu uwasamehe, wangalijua jinsi unavyonipenda mimi, wasingenisema na maadui wangu ninawaombe eh, maisha marefu wazidi kukona ukinibariki
inshuti z'ijwi ry'amerika ako karirimbo kuri ko jana ka sawute sore niko dusorejeho ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha tukaba tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri de ya patrick wari ufatanije na fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye babagejeho ibiganiro nkaba mbifurije ibihe byiza mukomeze mugire icyumweru cyiza ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje
ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda